kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu mwiriwe neza ni thomas kamirindi ubasuhuza mu burundi radiyo ijwi ry'amerika iravugira ku mirongo migufi metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda mudukurikire kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ya radiyo ijwi ry'amerika aha mu rwanda abantu batatu bafite imbunda baraye bateye urugo rw'umugabo witwa bavuga menshi fideli wo mu murenge wa gihundwe akarere ka rusizi intara y'uburengerazuba bamwicira umugore harimo basirikare bambaye imyenda ya gisirikare n'uwambaye severe nabwo ngo baza gufata ikambo bari bafite uruhu umugabo bamaze kumuboha baza guhamagara umugore ngo yararyamye aba ni bamwe mu baturanyi babavuga menshi fideli fideli kandi tukwifurije gukomera mu burundi umukozi wa leta yafatanywe umurambo w'umuntu mu modoka ye naho muri darfur intambara z'amoko zongeye kubura mube hafi aya makuru n'ayandi yose twabateguriye atabacika amakuru yo hirya no hino ku isi leta ya sudani yohereje abasirikare benshi mu majyepfo y'intara ya darfur hongeye kubyuka intambara z'amoko ibindi kuri iyi nkuru na mugenzi wacu diane nininazwe itororokanirizo ry'amakuru ya leta muri sudani suna ryatangaje amakuru rivuga ko igitigiri c'abasirikare congerejwe muri iyo ntara inyuma yo gushamirana gufatiye ku matati y'amazi hagati y'abadasangiye ubwoko kwahitanye abantu cumi na batanu buramatari w'iyo ntara nawe musa maidi yabwiye iryo tororokanirizo ry'amakuru ko abo basirikare barungitswe mu ntumbero yo kwaka ibigwanisho abanyagihugu no kurondera abari inyuma y'uko gushamirana amoko ashamiranye na y'abamasari n'abafarata batana mu mitwe hapfuye babiri bo ku ruhande rw'abafarata na cumi na batatu ku ruhande rw'abamasari hama hakomereka mirongo itatu na bane kuri urwo ruhande nyene akarere ka gereida kabereyemo uko gushamirana karakunze kuvugwamo injyane zimaze guhitana abatari bake bo muri ubwo bwoko bubiri uku gutana mu mitwe kutatomowe ryari kwabaye niko kwa mbere kubaye inyuma y'inama yo kwiyunga yari yabaye mu kwezi kwa cumi kuno mwaka tuve muri afurika tujye mu burayi aho inama y'abambasaderi b'ibihugu b'umuryango w'uburayi bwunze ubumwe yemeje nta na kimwe ihinduyemo amasezerano y'ubucuruzi n'igihugu cy'ubwongereza kizasohoka burundu ku mugaragaro muri uyu muryango mu minsi itatu iri imbere fideli niyongabo arakomeza kuri iyi nkuru ivyo bihugu uko ari mirongo ibiri n'indwi vyashigikiye amasezerano yapfunditswe inyuma y'amezi atari make y'ibiganiro uno munsi ku wa mbere abaserukira ibihugu mirongo ibiri n'indwi bisigaye mu muryango w'ubumwe bw'uburaya bemeje amasezerano mu vy'ubudandaji n'igihugu c'ubwongereza inyuma y'uko kiwuvuyemwo mu matora yahagarikiwe n'umutegetsi mukuru ajejwe ibiganiro w'uwo muryango michel barnier amasezerano azotangura kuja mu ngiro ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere mu mwaka buca utangura w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe azoshobora gukurikizwa vy'agateganyo n'ahataremezwa n'inama nshingamateka y'umuryango w'ubumwe bw'uburaya bitegekanijwe ko urwo rwego ruyemeza mu mpera z'ukwezi kwa kabiri k'umwaka utaha ayo masezerano ntaremezwa kandi n'abashingamateka mu gihugu c'ubwongereza bitegekanijwe ko abashingamateka bayemeza ku munsi wa gatatu w'indwi mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda fideli niyongabo tugumane tujyane muri azerbayijani azerbayijani ivuga ko abasirikare bayo batewe n'umutwe wa gisirikari utemewe n'amategeko wo muri armeniya mu ntara ya nagorni karabak ibi bihugu byombi birwanira ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi bwa azerbaijan bwatangaje uno musi kuwa mbere ko inteko zabwo zatewe n'umugwi w'abanya armenia mu ntara ya nagorno karabakh umusirikare w'umunya azerbaijan yari asize ubuzima mu gihe uwundi yakomeretse ubwo bushikiranganji bwamenyesheje ko ico gitero cabereye mu bumanuko bw'intara ya nagorno karabakh ku munsi w'imana ku mutaga cashoboye guteshwa abantu batandatu mu bagikoze bakaba barahasize agatwe igisirikare cyo muri iyo ntara cyateye ivyatsi ivyatangajwe n'ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi bwa azerbaijan kikaba cavuze ko ari ibinyoma n'agasomborotso kimenyesha ko inteko muri iyo ntara zubahiriza neza amasezerano yo guhagarika ingwano yapfunditswe hagati ya azerbaijan na armenia ku itariki cumi na kabiri y'ukwezi kw'icumi na kabiri ivyo bihugu vyompi vyaratangaje ko gutana mu mitwe gushasha kwabaye mu bumanuko bw'intara ya nagorno karabakh uruhande rumwe rwagirije urundi ko rwarenze ku masezerano yo guhagarika ingwano radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda usibye ku maradiyo yanyu mudukurikira no kuri interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com no kuri youtube na facebook voa radiyo yacu amakuru y'ibiyaga bigari umuryango w'abavuga menshi fideli n'abaturanyi bawe aho mu murenge wa gihundwe akarere ka rusizi intara y'uburengerazuba bw'u rwanda tubakomeje imitima mu byago mwagize mu ijoro ryakeye bavuga menshi waraye utewe n'abantu batatu bari bafite imbunda bataramenyekana ku mugaragaro kugera ubu barimo babiri bari bambaye igisirikari bakwiciye umugore bagusahura n'amafaranga arenga ibihumbi magana ane mugenzi wacu temisitokiro mutijima arageza ku bakunzi b'ijwi ry'amerika iyi nkuru yawe ibyo byabaye ahagana saa tatu z'ijoro ryo ku cyumweru gishyira uyu wa mbere mu murenge wa gihundwe w'akarere ka rusizi hafi nko mu birometero bitatu uvuye rwagati mu mujyi wa kamembe abo bagizi ba nabi batatu bitwaje imbunda barimo babiri bambaye imyambaro ya gisirikare ngo babanje gusaba nyir'urugo ari we bwana fideli bavuga menshi kubaha imbunda yakuye muri kongo nk'uko uyu uri mu batabaye imbere yabitwiganiye baramubaza ngo nabahereze ngo imbunda ngo ngo yakuye muri kongo narababwira ati njye nta mbunda mfite harimo abasirikare bambaye imyenda ya gisirikare n'uwambaye severe nibwo ngo bazagufata ikamba bari bafite ngo umugabo bamaze kumuboha aza guhamagara umugore ngo yari aryamye umugore arabyuka nibwo rero babakaga amafaranga amaze kuyabaha nibwo rero yabasohokagaho asohotse kuri umwe yamufashe wa wundi wari ufite imbunda ngahita aramurasa bahita ko bacika bagenda uyu muturanyi akomeza avuga ko nyuma yo kugerageza gutesha abo bagizi ba nabi bari bamaze kuboha umugabo we no kubasahura amafaranga y'u rwanda agera ku bihumbi magana ane na mirongo irindwi nyakwigendera mukandayisenga olive w'imyaka mirongo itatu n'umunani y'amavuko yarashwe aza guhita apfa ubwo abatabaye biteguraga kumujyana kwa muganga nubwo ubu bugizi bwa nabi bwabaye ahagana mu masaa tatu bamwe bavuga ko kuva mu masaa kumi n'ebyiri z'umugoroba hari abantu badasanzwe muri ako gace bagaragaraga hafi y'urugo rwatewe nazamutse hariya ari nko mu masaa kumi n'ebyiri z'umugoroba aho nanjye kugura hariya ku muhanda noneho mbona abantu bahagaze aho ngaho ngira ngo ni abantu bari kwahira ibyatsi hano by'amatungo mpita ko ndakomeza ngendagenda ndazamuka ntabwo bamvugishije ngarutse nongeye kureba hano mbona ntabahari bari kuzamuka nyuma yaho ngiye ku irondo kuko njye nkora muri rubingo ya kabiri mu kugenda tuvuga gupanga irondo hirya iriya tugarutse twumva ngo hano ngo barasha umuntu kugeza ubwo twateguraga iyi nkuru ntitwashoboye kuvugana n'umugabo wa nyakwigendera kuko yari akiri kwa muganga icyakora igisa nk'igiteye urujijo ni uko abaturanyi ba hafi cyane b'uyu muryango barimo n'ababanaga nabo mu gipangu kimwe batashakaga kugira icyo bavuga ku byabaye nk'uyu babanaga umuryango ku wundi ati uwo bari bari kumwe mu nzu n'ufite amakuru afatika biroroshye ntitunavunane ntacyo mbiziho amakuru muyabaze ribu cyangwa polisi kuko yahageze ubwo abanyamakuru murajya murashaka nyine mushake aho ngaho bariho mushakira amakuru ku rundi ruhande hagakomeza kugaragara igisa n'icyoba mu baturage ba hafi y'ahabereye ubu bwicanyi twahungabanye twabyutse mu gitondo nyine batubwira ko iyo nkuru yabaye twagize ikibazo muri twebwe kubera ko dutazi ikintu cyateye muri makeya ntabwo tuzi abateye aho bavuye mbega sinzi ukuntu nabivuga nanjye mu mutima nyine wumva harimo ikibazo cy'ubwoba kubera ibi biba byabaye nyine ariko umuntu nyine igihe kiragera umuntu nyine akihangana nyine akabona nta kundi byagenda kuko inzego z'umutekano ziba zituri hafi tukabona umutima usubiye mu gitereko icyakora bwana kayumba efuremu uyobora akarere ka rusizi akabizeza ko ubuyobozi bubari hafi abaturage turababwira ibintu bibiri icya mbere ni ugutuza mu mitima yabo ubujura ubundi dukora ibishoboka byose tukabarwanya tukakora gukumira ariko iyo byabayeho nka gutya ntabwo bivuze ko igihugu kidahari ubuyobozi burahari ndetse n'abaturage bose barahari ariyo mvuga nti twese dufatanyije hamwe turwanye ikibi ariko abaturage banumve ko abayobozi babari hafi ntihagire ikibakura umutima icya kabiri ni uko tugomba gufatanya kugira ngo turusheho gukumira ibikorwa nk'ibingibi by'ubugizi bwa nabi umuryango watewe n'aba bagizi ba nabi bitwaje intwaro wari uw'abaturage basanzwe aho umugabo yakoraga ubucuruzi bw'amatungo maremare naho umugore we agakora imirimo isanzwe yo mu rugo bibaye inshuro igira iya gatatu mu gihe kitarenze icyumweru kimwe gusa aha mu karere ka rusizi mu mirenge isa nk'aho yegeranye hagaragara ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bihitana ubuzima bw'abaturage ubutegetsi bugasaba abaturage kugira uruhare mu kwicungira umutekano nyamara aba bagaragaza ko hari aho imbaraga zabo zigarukira ntago byakunda nabwo ntago byakunda ko amarondo yahangana n'amasasu ntibibaho temistokre mutijima ijwi rya amerika mu burengerazuba bw'u rwanda mu rwanda ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima rbc mu magambo ahinnye y'icyongereza kiratangaza ko cyahinduye uburyo bwo kwita ku barwayi ba covid cumi n'icyenda bavurirwaga mu rugo abatarembye noneho bagiye kujya bajya kwa muganga habegereye aho kugira ngo abaganga babasange iwabo nk'uko byari bisanzwe asumita kabuyi yaduteguriye inkuru mu itangazo ikigo cyashyize ahagaragara rigaragaza ko ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima rbc cyavuguruye uburyo bwo gusezerera abarwayi ba covid cumi n'icyenda bitabwagaho bari mu rugo ubu buryo bwari busanzwe bushyirirwaho abarwayi batarembye bagakurikiranwa n'abaganga bari mu ngo zabo ubu buryo bushyashya rero buteganya ko abarwayi ba covid cumi n'icyenda bataragaragaza ibimenyetso cyangwa bagaragaza ibimenyetso bidahagije bazajya bishyira mu kato k'iminsi cumi n'ine nyuma bajye kwa muganga kwisuzumisha bafatirwe ikizamini hakoreshejwe uburyo bwihuse bwa rapid test hanyuma igisubizo nikigaragaza ko batakirwaye bahite basezererwa bakomeze ubuzima busanzwe ibi bikaba bitandukanye n'uburyo bwari bumenyerewe aho abaganga bajyaga gupima umurwayi mu rugo hirindwa ko yasohoka akagenda yanduza abo bahuye dr nsanzimana sabu uyobora rbc yabwiye radiyo ijwi rya amerika akamaro k'ubu buryo bushyashya abaganga rero uko abarwayi babaga benshi twabaga dufite itsinda ry'abaganga riri kujya muri buri rugo buri munsi urumva niba dufite abarwayi umunsi barenga igihumbi bajya muri buri rugo muri izo ngo igihumbi ntabwo ari ikintu cyoroshye ntabwo ari ikintu cyoroshye kandi noneho ugasanga aho bagiye kureba nta nta burwayi mu by'ukuri bukomeye bafite ugasanga ahubwo basize abandi barembye bakwiye kwitabwaho cyane muganga sabe akomeza asobanura ko inyigo zishingiye ku bumenyi ndetse n'ibyatangajwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima wms hamwe n'ikigo cdc cyo muri leta zunze ubumwe za amerika zagaragaje ko umurwayi umaze iminsi icumi atagaragaza ibimenyetso aba afite ibyago bike byo kwanduza abandi bityo akaba ashobora kujya kwisuzumisha bitabaye ngombwa ko abaganga bamusanga iwe mu rugo ahubwo ko bazajya bijyana kwa muganga uyu muganga asobanura ko ubu buryo bwo kongera aho abantu bipimishiriza covid cumi n'icyenda bizatuma imibare y'abandura nyakuri igaragara aho kugira ngo abantu bibeshye ko ari bazima kandi barwaye batabizi muri ibyumweru bike bishize dutangiye uburyo bwa tesite yihuse rapide imibare yarazamutse cyane biba bisobanuye ibintu bibiri kuko urwanda bushobora kuba buri gukwirakwira ariko ushobora no kuba bivuze ko hari abari barwaye batabizi noneho batangiye kugaragara kuko uburyo bwo kwipima buri kwihuta nibyo turi kubona turi kubona abantu benshi bari kujya mu mavuriro yigenga akagenda afite ibicurane bisanzwe yagerayo batari ko nta nubwo ari n'ibicurane afite na covid cumi n'icyenda uko zimanuka rero zikwirakwira abantu benshi baraza kubimenya ni byiza uko ubimenya kurusha uko utari kubimenya ugakomeza ukanduza ni nayo yari intego twari twihaye tuzana izi tesite zihuse zikunganira iriya pcr n'ubundi wasangaga inagoye kwikwiza ahantu henshi muganga nsanzimana atanga inama ku bantu baba bafite ibimenyetso bya gripe muri iki gihe kwihutira kwipimisha kugira ngo barebe ko nta covid cumi n'icyenda irimo abantu benshi baragira ibicurane baratanga baragira gripe bakibwira ko ari ibicurane bisanzwe ni sinizite nsanzwe ngira nkunda gufunga mu bihe by'imvura ariko abo bantu nibo dushaka gushishikariza ngo tera intambwe ujye hafi y'aho utuye hari ivuriro ririmo uburyo bwo kwipimisha iminota icumi gusa irahagije umenye ko udafite kovide utaza kuyiha inshuti zawe utaza kuyiha umuryango wawe ibi byemezo bibaye mu gihe minisiteri y'ubuzima yarayitangaje ko mu rwanda abantu babiri bahitanwe na covid cumi n'icyenda bituma umubare w'abamaze guhitanwa n'iki cyorezo ugera kuri mirongo irindwi na bane mu gihe abakirwaye bagera ku gihumbi magana atandatu na barindwi asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
kaze yesu kaze mukiza
mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda abagize ibyago tubifurije gukomeza umutima inshuti banywanyi mu gihe uhumeka uw'abazima tubifurije kurangiza umwaka mu mahoro no kugira ubuzima buzira umuze umwaka wose utaha mureke tubahe umwanya namwe mwifurize ibyiza inshuti n'abavandimwe amazina yitwa esperance mukamurinda mwese ndabifurije noweli nziza n'umwaka mushyashya muhire hanyuma uyu munsi turanezerewe cyane ni ukuri abantu bose baranezerewe isi yose iranezerewe kubona turiko turigina inoweri hanyuma igikuru ni ukumenya agaciro n'intumbero y'uyu munsi intumbero rero y'uyu munsi ni- ni ukwibuka ivuka ry'umwami wacu yesu kirisito kandi n'icyatumye avukira mu isi rero ntitujye gusa ntitwambare gusa ntitu- ntidutanga ama- amagifuti gusa tutamenya agaciro n'intumbero y'uyu munsi abatabizi ariko ndibaza abantu bose barabizi ariko intumbero nyamukuru si ukurya no kwambara n'ibindi nk'ibyo oya no kugorerwa si ibyo ariko intumbero niniya ni ukumenya icyatumye yesu kristo aza mu isi akavukira mu muntu kandi mu muntu yaremye ni ukuri mwese ndabifurije amahoro ya kristo yesu hanyuma ni ukuri zo kubatemba neza muzo- mu byo ku- muza kujamo byose muyinezerererwe n'abo baba ataco bafite ico bariko barasangirira hamwe ariko gusa banezererwe yuko imana yatanze umwana wayo w'ikinye kugira ngo aze kuvukira mu isi abane n'abana b'abantu murakoze cyane imana y'amahoro ishishikare kubitaho kandi ishishikare ku- kubagirira neza muri byose muri uno mwaka muzowusozera amahoro kandi n'ugiye gutangura kandi tuzowinjiremo amahoro tuzokongere tuwusozere amahoro ku mazina nitwa ndayisenga jean bosco ndi ngaha muri ayowa benshi muranzi hanyuma nkaba nifuje ko nobipfuriza noweli nziza n'umwaka mushyashya hanyuma jewe sinibagiye no kuramutsa umutama wanjye ari mu burundi yitwa nyabugu benard twese turamuzi ndamwipfurije kirismasi nziza n'umwaka mushyashya hanyuma nubwo korona yaduteye atacyo twashoboye kuronka ngo dufashishe imiryango bari mu burundi abo bose barazi ko turi mu kiza cya korona hanyuma sinibagiye n'inshuti n'abagenzi bari mu burundi bose kubaramutsa no kubipfuriza umwaka mushasha cyane cyane abajejwe umutekano mu gihugu cy'u Burundi bose ntarobanuye intara n'imwe ndabipfurije kirismasi nziza murakoze mubane n'umwami yesu kirisito icyambere na mbere jewe nitwa ku mazina desire uh, d daniel hama nkaba mbanije kubaramutsa mwebwe ndabifuza no- na noweli nziza hama nanjye ndashima uhoraho kubona tukihari n'ibintu biducamo hama jewe icya mbere ngomba kwifuriza noweli nziza n'umwaka mushasha cya mbere rumva umutama wacu yitwa louis ari muri yayowa mutama dukunda cyane eh, na mama tubyara ari muri yayowa yitwa niyonzima corotirida na nyakubahwa jean ndayizeye hama n'abo tuvukana bose ba beatrice eh, ba niyosaba hama ba maritiyasi na ba shimi na ba rozatu bose ndabifurije umwaka mushasha mwiza hama i burundi naho hariyo umuryango eh, hariyo abanyoku n'aba anko Eh, ndafise n'abana inyabiharage n'umugore hama nabo ndabifuje umwaka mushasha na noweli nziza hama namwe murakoze imana yo mwijuru ibane namwe yewe utashatse ku izina ryanjye mba mu ntara yo muri ayowa muri amerika nkaba nifuriza abo mu karere ari muri congo rwanda burundi uganda tanzania kenya bifuriza umwaka mushya muhire na noheli nari nishimira ijwi rya amerika ko ribasha ku- kugezaho amakuru ya bene wacu rikigora rikadushakira amakuru no kuduhuza n'abavandimwe mbashimira cyane mbifuriza umwaka mushya kandi nifuza ko ko tubanye nk'abanyafurika hano muri amerika tutagira imigambwe cyangwa iki nifuza no ko abanyafurika bene wacu nabo babaho uko nguko nicyo nifuriza ndifuza umwaka mushya ko twatangira tubana neza nta nta ubona kana kuku cyangwa undi uku tukabana nk'umuntu tujyana n'urukundo nibyo mbifurije murakoze
turabishimye biratunyuze
jewe nitwa diyomede nisha misigaro nkaba mba mu- muri sete ya tenesi igisagara citwa nashville nkaba mfashe ijambo kugira ngo nifurize noweli nziza abarundi bose abagenzi dufise mu gihugu c'uburundi na ngaha muri amerika ubundi nkaba nshaka cyane cyane kwifuriza noweli nziza umuryango wa honorable naruvukanyije no umuryango wa eduard naruvukanye umuryango wa tarsise rutumo umuryango wa emerigide ntahondereye tasiyano misigaro eh, mushiki wanje claudette niyo bari kuhanyumva n'abandi bose umuryango wa geracuza tukaba twizeye ko bazogira n'umwaka mwiza muhire murakoze jewe nitwa anise niyongabo nkaba ntuye muri state ya ohio mu gisagara cya dayton Ah, nashaka nifurize noel nziza ubwa mbere na mbere umuryango wanjye usanzwe uri muri zone kigwena mu ntara ya rumonge Ah, ndikumana jean sylvie nifuriza na bene wacu ah, remy agricole innocent ah, jean pierre n'abana ah, babo ama nkifuriza inshuti n'abagenzi ah, bari mu gisagara cya rumonge abari mu kigwena cyabara bari ah, ku mayengo abari mu karonda abari bujumbura inshuti zanje n'abagenzi basanzwe bari muri south africa ahantu havuga nka twingi nkavuga n'abatandukanye bose bari kumwe ama nkagaruka kandi mu gisagara cya bujumbura nifuriza noheli nziza bose abanyagihugu b'uburundi nkabifuriza kuroranirwa na noheli kandi bongere babawe n'uyu mwaka mushasha bagiyemwo twe umu- umwaka w'umutekano nk'uko basanzwe bari mu mutekano ntange umunsi hama babandanye imigambi yabo igihugu cyose bagiteza imbere murakoze jewe nitwa apolinaire nshimira imana nkaba mba muri muri eta ya georgia mu mujyi wa atlanta nkaba nagomba kwifuriza noweli nziza n'umwaka mushasha muhire ubwa mbere umubyeyi wanje nahimana tesonia ari gitega abo tuvukana gedewo nzeyimana joseline niyo nkuru esperance uh, desiderat habarugira um, and uh, janine uh, nduwimana hamwe na alexi uh, ruzovio uh, abavukanyi banjye ndabifurije umwaka mushasha n- n- na noweli n'umwaka mushasha mu muhire hanyuma nkaba nagomvye kwifuriza noweli nziza n'umwaka mushasha muhire umuryango wa fidele uh, uri bujumbura n'umutambukanyi we joyce hamwe uh, n'umuryango wa claudine nkeshimana ama- n'inshuti n'abagenzi aho bari hose bari abari gitega bujumbura abari ingozi mu ruyigi mwese ndabifurije nowe nziza n'umwaka mushasha mwiza Eh, nanje nitwa pampakaziyo mark nkaba ntuye muri Leta Zunze amerika muri state ya new hampshire nkaba nifurije umwaka mushasha na noheli umuryango wanje mpereye kuri mutama wanje ariwe papa wanje uhagaze mark arahimagara Eh, bashiki banje bose nkaba juriyene hamwe n'uwubakanye marcelina mpawe nayo mwifuje umwaka mwiza hamwe na mushikanje n'ibitanga eh, beatrice atuye ngaho mu gitaza nkaba nifurije kandi eh, mubyaranje yitwa ndabatinzigo michel ari aho mu kabezi ndifurije kandi umwishwa wanje yitwa fariji yaje bujumbura ndetse ndifurije kandi umwaka mushasha ndetse na noheli nshasha kuba banyi bose tubana ngaha muri amerika na ngaha ahondi ngaha muri nashwa ngaha muri eh, new hampshire ndifurije kandi umwaka mushasha gurupe demokarate nsanzwe ndimo turi abantu benshi bamwe bari bujumbura abandi gitega abandi ngozi ndifurije kandi umwaka mushasha ndi kumana clement mugenzi wanjye ari bujumbura hamwe na claude aoci ari bujumbura murakoze
Thank you.
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti zacu ni kuri ibi byifuzo dushorejeho iyi gahunda mbashimiye ko mwataramanye natwe mukomeze mugubwe neza na gahunda za radiyo yanyu ijwi ry'amerika umugoroba mwiza murakarama murakagwira nk'ubwoya bw'inka
Stars are bright and shining. It is the night of our dear Savior's birth. Lonely world in sin and error pining till He appears.